kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. kibxata hagayyee kudha sadii bara kuma lamaaf digdamii afur attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an tujubee horaati. ittaantu pirezidaantiin yuunaayitid isteets duula filannoo geggeessaniin waa'ee imigireeshinii dubbataa jiran mormituun isaanii tiraamp immoo jamaadhaan koolugaltoota biyyaa baasuu isa dhaadataa jiru. torban darbe horoo guduruu keessatti haleellaa hidhattootaan raawwatameen lubbuun namaa darbu. tiyaatirri yookaan doyin afaan oromoo walaabu sanbata darbe galma tiyaatira biyyoolessaa itiyoophiyaatti eebbifame qophiin waa'ee uummata oromoo irratti dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeeraa amma gara oduutti dabarra.
akka mooltanii hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an bafqaaduu morodaati. yaa'iin waliigalaa adda bilisummaa uummata tigraay inni marsaa kudha afuraffaadha jedhame kibxata har'aa magaala maqalee masaraa wareegamtootaa keessatti jalqabamee jira jalqabbii yaa'ichaa irratti haasaa kan taasisaniin durataan dhaabbatichaa dr dabratsiyoon gabra mikaa'el yaa'ichi adda bilisummaa uummata tigraay diiguudhaa fi garee hirriba dhabee jiruu fi waan fala ta'eedha jedhaniiru dr dabratsiyoon adda bilisummaa uummata tigraay diigame jechuun waliigalteen piriitoori. gatii haqa hin qabne kan taasisuudha kun immoo uummata tigraay waan balaa keessa galchuu danda'uudha jechuudhaan dabalanii ibsaniiru karaa biraatiin pirezidaantii bulchiinsa yeroo kan naannoo tigraay fi itti aanaa durataa adda bilisummaa uummata tigraay geetaachoo raddaa dabalatee yaa'icha irratti akka hin hirmaanne kan beeksisan miseensonni koree giddugaleessaa kudha afurii gama isaaniitiin ibsa baasanii yaa'ichi warreen garee tokko balaaleffatanii dhaabicha keessaa hari'uudhaa fi kan karoorfatameedha jedhanii kunis uummata tigraay waan gaaga'ama keessa galchuu danda'uudha jedhaniiru. yaa'ii adda bilisummaa uummata tigraay kana ilaalchisee ibsa kan baase boordiin filannoo biyyaalessaa itiyoophiyaa yaa'ichaa fi akka beekumtii hin kennine ibse murtoowwan yaa'iin kun dabarsus akka fudhatamee hin qabne beeksisuun isaas barameera dhimma kanarratti magaala maqalee keessatti namoottan sagaleen ameerikaa gaafate haala wal dhabdeedhaan guutame kana keessatti yaa'iin taasifamaa jiru hooggantootaa fi miseensota paartichaa akkasumas uummata tigraay bakka ramatti kan qoodu akka ta'e ibsuu isaanii. mulgeetaa asbaa maqaleerraa gabaasee jira.
mariin soomaaliyaa fi itiyoophiyaa gidduutti ankaraa keessatti geggeeffamaa ture waliigaltee malee waan xumurameef marii marsaa sadaffaaf waan deemu fakkaata. mariin jaarsummaa turkiin wixata darbe eegale waliigaltee malee xumuramuunsaa maddeen lama kanneen marii sanaaf dhiheenya qaban waa'ee marii sanaa of eeggannoo waan barbaaduuf maqaa isaanii dhoksuudhaan voa tajaajila gaanfa afrikaaf ibsaniiru. ministiriin dhimma alaa soomaaliyaa ahmed mooliyaam fiiqii eeks irratti barreessuudhaan mariin marsaa sadaffaa turkii keessatti akka geggeessamu mirkaneessaniiru tattaaffii mootummaan turkii taasisaa jirus galateeffatanii jiran ministeerri dhimma alaa turkii hakaan fidaan gitoota isaanii soomaaliyaa ahmed mooliyaam fiiqiif kan itiyoophiyaa taayyee asqasillaasee waliin adda addaan wal arganii garaagarummaa isaanii akka walitti fidan yaalii taasisanii jiru.
mariin mootummaa yuunaayitid isteetsii fi saawud areebiyaatiin qophaa'ee guyyaa borii hagayya kudha afurii bara kuma lamaa fi digdamii afurii jeeneevaa keessatti taasifamuuf karoorfame irratti akka hirmaatanu kan eegamaa turan hooggantoonni gareewwan sudaan keessatti wal waraanaa jiranu kan garee waraana biyyaalessaa sudaanii fi garee humna dafee qaqqabaa amma wixata kaleessaatti hirmaachuun isaanii waan hin beekamnee fi marichi waan milkaa'u akka hin taane biyya sudaanitti jiila addaa mootummaa yuunaayitid isteets kan ta'ani toom piriiloo wixata kaleessaa jeeneevaa keessatti ibsa gaazexeessootaaf kennan irratti ibsaniiru garee humna dafee qaqqabaa isa jeeneraal hamdaan dagaalootiin hoogganamuu fi garee waraana biyyaalessaa sudaan isa jeeneraal abdulfattaa burhaaniitiin hoogganamu wajjiniin quunnamtii walirraan cinne taasisaa akka turan kan ibsanii bakka bu'aan mootummaa yuunaayitid isteets amma wixata kaleessaatti garuu lamman isaanii irraayyuu deebii akka hin arganne himaniiru. mariin guyyoottan kudhaniif taasifamuu danda'a jedhamee karoorfame kallattiidhaa fi fageenya irraa haala walmakaa ta'een akka taasifamuuf yaadame kan ibsan toompiriiloo ittuu gareen alburaanii ni hirmaata ta'e gareen hamdaan dagaaloo hirmaachuudhaa fi akka fedhii agarsiise ibsanii yaalii jalqabame itti fufuudhaa fi haalli jiru banaa ta'uusaa beeksisaniiru. Sochii marii kana duuba Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin biyyi Siwiis, Saawud Arabiyaa, Masir, Yuunaayitid Arab Imareet, Gamtaan Afrikaatii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka jiran kan ibsan jilli addaa Yuunaayitid Isteets gareewwan lammanuu hin hirmaatan taanaan garee tokko wajjiniin mariin taasifamu akka hin jirre hubachiisuun isaanii beekameera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti sababa lola Sudaan keessatti adeemaa jiru kanaan kan ka'e lammiileen Sudaanii. Miliyoonii digdamii shanii fi qabxii ja'a ta'an gargaarsa namoomaatiif saaxilamanii miliyoonii kudhanii fi qabxii torba kan ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqa'anii miliyoonii lama immoo gara biyyoottan ollaa garaagaraatti godaanuudhaaf dirqamaniiru.
Naannoo Itoophiyaa giddugaleessaa godina Guraagee Bahaa aanaa masqaaniif aanaa addaa maraqoo gidduu kanneen jiran gandeen sagal kan gaafatan gaaffiin eenyummaaf daangaa yeroon deebii waan hin arganneef jecha walitti bu'iinsa itti fufee jiruun torban darbe aanaa addaa maraqoo ganda goraa cumnaa keessatti namoonni ja'a ajjeefamu maatiiniif jaarsoliin biyyaa VOA himaniiru namoonni ja'an mana ofii keessaa kanneen turaniif hojii isaaniirra utuu jiranii akkasumas gabaa oolanii. ituu deebi'aa jiranii roobiif kamisa darbe jechuun hagayya tokkoof lama bara kuma lamaaf kudha jaha namoota hidhataniin ajjeefamu kan ibsan jaarsoliin biyyaa namoonni sadii kabiroon immoo madaa'anii hospitaala warabeetti ergamuu isaanii ibsaniiru jiraataan gandaa goraa coomman obbo abdoo umar haadha warraaf mucaa isaanii akkasumas ijoollee obboleessa isaanii manatti dhufanii na duraa ajjeesan jechuudhaan gadda isaanii ibsaniiru hawaasi maraqoof masqaan gaa'ila kan waliin dhaabbatan hiree waloo kan qaban yoo ta'an jaarsoliin biyyaa gorsa lamaanii gareen lamaan nagaa waariinsa qabuuf dursa akka kennan waamicha dabarsaniiru jechuudhaan masfanarraagee gabaaseera. oduu taanuun gareen hidhattootaa yeman keessa socho'aa jiru huttiin doonii galaana diimaarraa imalaa ture tokko irratti kibxata kaleessaa haleellaa raawwatee jira.
Dhaabbanni oduu Assooshiyetid Pirees akka ibsetti kibxata kaleessaa bakka sadiitti doonii galaana diimaa irra imalaa ture irratti aggaammin haleellaa raawwatame kun bidiruuwwan nammalee yookaan diroonii boombii yookaan dhodhowaa baatanii galaana irra turaniin yommuu ta'u. Haleellaan jalqabaa kan raawwatame buufata doonii biyya Yamaniin Hudeedaa jedhamee beekamurraa fageenya kiloomeetirii torbaatama irratti. Akka aanga'oonni mootummaa Biriteenii ibsanitti haleellaan dhukaasa boombii inni lammaffaanii fi inni sadaffaa erga inni jalqabaa raawwatame sa'aatii tokko booda buufata doonii Hudeedaa irraa kaaba lixaatti kiloomeetirii dhibba tokkoo fi saddeettama irratti. Haleellaan sadanuu kan aggamame doonii tokko irratti akka ta'e gareen naga eegdota dhaabbata dhuunfaa tokko ibsee jira. Bidiruun nammalee yookaan dirooniin galaanarraa aggaammi haleellaa sadanuu dooniiwwan irratti raawwate ittuu miidhaa hin geessisin tarkaanfiin irratti fudhatamuu isaa loltoonni dhaabbata nageenya dhuunfaa Ambiree jedhamee beekamu ibsuun isaanii gabaasameera. Gareen hidhattootaa Yaman keessa socho'aa jiruu fi mootummaa Iraaniin akka deeggaramu kan himamu Huttiin erga wal waraansi garee Hamaasii fi Israa'elii jalqabe ji'a onkoloolessaa darbee asiin galaana diimaa irratti haleellawwan misaa'elaa torbaatama raawwate doonii tokko booji'ee lamammoo dhidhimsee namoottan dooniiwwan sanarra turan afuri ajjeesuun isaa beekameera. erga lolli walakkeessa bahaa hamaasii fi israa'el gidduutti jalqabame asiin gareen hutti garee filisxeemotaa deeggaruudhaan dooniiwwan gara israa'elitti imalan irratti akka haleellaa raawwatu ibsuun isaa ni beekama. sababuma kanaan sochiin daldala galaana diimaa irratti taasifamu waan jeeqameef miidhaan doolaara tiriliyoonii tokko qaqqabuun isaa gabaasameera.
lola israa'eliif hamaas gidduutti adeemaa jiruun wal qabatee biyyi iraan keessa seenurra akka of qusattu gaaffii dhiyaateef akka hin fudhanne beeksiftee jirti.
Iraan biyya ishee keessatti ajjechaa hoogganaa garee Hamaas Ismaa'eel Haniyye irratti raawwatame haaloo ba'uudhaa fi Israa'eel irratti tarkaanfii fudhachuu dandeessi yaaddoon jedhu yemmuu cimee jiru kanarratti Iraan tarkaanfii fudhachuu irraa akka of qusattu biyyoottan Awurooppaa sadii Firaans, Jarmanii fi Biriteen ibsa waloodhaan baasanii akka hin fudhanne dubbii himaanii ministeera dhimma alaa Iraanii Naasiir Kaanaanii oduu gabaastotatti himanii jiru. Dubbii himichi akka jedhanitti biyyoottan sadan gocha mootummaan Israa'el biyya isaanii irratti raawwatte ittuu hin balaaleffatin haaloo ba'uurraa akka of qusattu hubachiisuun waan fudhatama hin qabne ta'uusaa ibsanii biyyoottan sadan lola gaazaa keessatti taasifamaa jiru akka balaaleffachuu qaban gaafataniiru. Pireezidaantiin Iraan wixata kaleessaa marii muummicha ministeeraa Biriteenii wajjiniin taasisaniin haleellaa birmadummaa biyya isaanii irratti raawwatee fi deebii akka kennanu ibsuu isaanii maddi oduu Iraan irnaan gabaasee jira. Karaa biraatiin Israa'elii fi michoowwan ishee haleellaa Iraan irraa torban kana keessa taasifamuu maluu fi akka qophaa'anu dubbii himaan mana maree nageenyaa masaraa waayit haawusii Joon Karbii ibsuun isaanii beekameera. Yommuu muddamni walakkeessa bahaa kun itti fufee jiru kanatti ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oosten dooniin waraanaa Misaa'ela hidhatee galaana jala imalu USS Joorjiyaa jedhamuu fi dooniin xiyyaara waraanaa fe'ee jiru USS Abrahaam Linken gara naannoo sanaatti dhiyaatanii deebii kennuudhaaf akka qophaa'an sanbata dheengaddaa ajaja kennuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Gabaasa taanutti dabarraa filannoo yuunaayitid isteetsi taasifamuuf jiruuf dhimmi immigireeshinii warra. akka ijootti ilaalaman keessaa isa tokko ittaantuu pirezidaantiin kaamlaa heeris duula na filadhaa taasisaa jiran irratti bu'aa yeroo abbaa alangaa turan galmeessisan yommuu ibsaa jiran pirezidaantiin duraanii doonaald tiraamp immoo galmee bulchiinsaa ammaa qeequuf baqattoota waraqaa ragaa hin qabaanne jumlaan ari'uuf waadaa seenaa jiru gabaasa aliinee baaros sagalee ameerikaaf qindeessite bitukkuu fiqaaduu dhiyeessa.
itti aantuun pirezidaantii kaamlaa haaris waltajjii duula na filadhaa irratti dhimma baqattootaa kan ilaaleen bu'aa yeroo abbaa alangaa aanaa akkasumas abbaa alangaa waliigalaa kaalifoorniyaa turteetti galmeessiste dubbatti.
warra seera raawwachiistota waliin bo'oo lafa jalaa jala imaluun gara daangaa yuunaayitid isteetsiif meeksikootti imalleerra gareewwan karaa seeraan ala gara biyya keenyaa seenan daldaltoota qorichoota sammuu namaa adoochanii fi warra seeraan ala namoota deddeebisan hordofuun deema dhimmicha irratti himata banee isaan mo'adheera.
pirezidaantiin duraanii doonaald tiraamp wayita aangoorra turetti dallaa daangaa irratti dheerina kiiloomeetirii 80 ol ijaaruun galmeen baqattootaa waggaatti sadarkaa gadaanaa ta'e akka ta'u taasisuunii fi imaammata daa'imman maatii irraa adda baasuu hordofeera.
This November, the American people are going to compare these records and they're going to tell Border Czar Harris.
Ji'a sadaasaa dhufutti uummanni Ameerikaa galmeewwan kana madaala keessa galchuun itti himuuf jira. Abbaan aangoo daangaa Haaris hojii baay'ee jibbisiisaa hojjetteetti. Biyya keenyaaf qaaniidha. Ari'atamteetta. Asii deemi. Ari'atamteetta. Deemi. Filannoo pirezidaantummaaf dhimmi immigireeshinii dhimma ijoola. Qorannoon mana maree Chicaagootti taasifame namoota sagalee kennan keessaa dhibbeentaan shantama Yuunaayitid Isteetsiif baqattoonni balaa akka ta'anidha. Lammiileen Ameerikaa walakkaan ol dallaan daangaa irratti akka ijaaramuu fi loltoonni Ameerikaa daangaa Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoorra akka taa'an deeggaran iyyuu baay'een isaanii immoo baqattoota waraqaa seera qabeessa hin qabne jumulaan ari'uusa jedhu garuu ni mormu. Koongireensiin seera riifoormii immigireeshinii dabarsuu dadhabuu isaatiin uummanni tarkaanfii fi seerota hojii raawwachiiftuu irratti akka hirkatu taasiseera. Koorii Foormaan abbaa seeraa dhimma immigireeshiniiti. Haala siyaasa keessa jirruun bakka rakkisaadha. Sababiin isaas tarkaanfiiwwan seera raawwachiiftotaa yeroo hunda dhimma himannaa ta'u. Akkasumas koongireensii seera kana fudhachuuf fedhii hin qabnes qabna. Haaris jalqaba waggaa kanaa irratti seera nageenya daangaa akka deeggartu waadaa seenteetti. Akkasumas ga'ee seerri Doonaald Tiraamp mana maree lamaanuu irratti liqinfamuu isaas eeruun.
Inni filannoo akkan mo'adhuuf na gargaara jedhee yaade waliigaltee mana maree lamaanii ni tuffate kun doonaald tiraamp waa'ee nageenya daangaaf danta akka hin qabaanne agarsiisa inni waa'ee ofiisaaf qofa yaada kanaaf an asitti waadaan seenu akka pirezidaantitti seera nageenya daangaa isa doonaald tiraampiin ajjeefame dudduubatti deebisuun seera akka inni ta'u mallatteessa.
miiltoowwan doonaald tiraamp warra rippaabilikaanii keessaa dhimmoota haariis ittiin injifatu kanneen akka immigireeshinii irratti akka xiyyeeffatu gaafataa jiru innis baqattoota waraqaa seera qabeessa hin qabne jumulaan akka ari'uu fi bulchiinsi baayidanii fi haariis imaammata daangaa banuun kun akka dhufu taasisuu isaaniif qeequu isaa akkuma itti fufetti jira. sagalee keessaniin qaala'insi ni dhaabbata. lammiiwwan biyya alaa seera qabeessa hin taane duubatti deebi'u akka hin dhufnee fi isaan dhaabsisuus qabna amma bakka isheen jettu agartanii hoo daangaa baay'ee gaarii qabna turre gaarii seenaa addunyaa keessatti daangaa baay'ee badaa ta'e qabu. eegdonni daangaa yuunaayitid isteetsi ji'awwa xabajjii keessa baqattoota kuma dhibba tokkoof kuma soddoma. galmeessisee jira bara 2019 ji'uma kana keessa baqattoota 104 galmeessisee ture waggaa dhumaa bara aangoo doonaald tiraamp yeroo weerara koovidiin dura gadi bu'ee kan ture bara 2023 ji'a muddee keessa baqattoota 300 oltu galmaa'eeraa jala gabaasni aliine baaros sagalee ameerikaaf qindeessiteettu.
gabaasaan keenya ajjechaa horroo guduruu ilaalchisuun dhiyaatu yeroon guute waan nu qabneef qophii keenya borii irratti itti deebinaa nuuf galchaa amma dabareen kan qophii torbanii waa'ee uummata oromooti. tiyaatirri yookaan dooyin afaan oromoo walaabuu sanbata darbee galma tiyaatira biyyoolessaa itiyoophiyaatti eebbifame agarsiisaaf dhiyaatee jira. dargaggoo oliyaad taajuree hojii geggeessaan garee kuush aart vof tiyaatira walaabuu kan seenaa oromoo irratti xiyyeeffate ta'uu himee jira oliyaad dooyin idilee kan afaan oromoo yoo galma tiyaatiraa biyyoolessaatti deebi'uun turtii ganna dheeraa booda ta'uusaa jalqabatti himee jira hirmaattonnii fi hordoftoonni akkasumas ogeeyyiin aartii akka agarsiisni do'ii afaan oromoo kun itti fufuu gaafatu galmoo daawwit qophicha hordofee waan qopheesse qaba.
garee walaabuun kan dhiyaate dooyin yookiin tiyaatarri afaan oromoo walaabuu jedhamu sanbata darbee finfinnee galma tiyaatira biyyaalessaa itiyoophiyaatti agarsiifamee jira agarsiisa ganna hedduu booda idileedhaan galma kanatti mul'ate jedhame kanas hordoftoonni hedduun irratti argamanii jiran dargaggoo oliyaad taajuree hojii gaggeessaa kuushaarti maltiimiidiyaati.
tiyaatirri walaabuu seenaa oromoo durii irratti xiyyeeffata seenaa oromoo durii yoo jennu jaarraa kudha jahaffaa naannoo achii fi hanga dhaloota kuusharraa jalqabeeti dhaloota kuusharraa hanga walaabuutti jechuudha. seenaan kun baay'ee ulfaataadha seenaa durii deebisee qorattaa qo'attee baastaa chaalenjii guddaa ture haala uffannaa isaas baruun erga barte immoo isa fakkeessuunis ulfaataa ture. oromoon durii tokko tokko uffata tokko dubbata loqonni isaas haalataan hawaasummaan jireenyi isaas. tokko ture kanaafuu teessuma lafaattu adda babbaasee teessuma lafa oromoo osoo addan babbaane osoo haguma bal'aa ta'e kanattu osoo addan babbaane maal ture ka jedhu jaarraa kudha jahaffaa dura yeroo walaabu irratti madda walaabu irratti sirni gadaa lallabamu seenaa san hanga murtaa'e tuquu yaalle seenaan guddaadha nu tuquu yaalle.
dargaggoo lammii galataa taatoo walaabuu hangafaa kan uffatee taphatudha.
akka tiyaatara bu'aa baay'ee qabu inni tokkoffaanii. Guyyaa lama sadii fa'aa guyyaan isteejirra bullu jira. Tiyaatara kanatti immoo dadhabbii nuyi dadhabne naannoo ji'a kudha tokko geenyeera. Bakka hoggaatti kaloomeera jechuudha. Kanaafuu bu'aa ba'iin tiyaatara keessa jiru nama keessa jirutu nama arga. Waa'ee aartii namicha keessa jirutu nama arga malee gaafa kaanii tiyaatara gaafa bultu kana wanti hundis hin guutu. Bakka wanta hundaanuyyuu bu'aa bahii qaba tiyaatarri. Kanaafuyyuu nu ulfaata.
Dargaggoo Obii Kabbadaa Barkeessaa barreessaa fi ogeessa tiyaatiraati. Dooyi afaan Oromoo kana yeroo lammataatiif akka ilaale hima.
Adaamaarratti ilaaleen ture gaafa inni Adaamaarratti agarsiifamu har'a wantoota hedduu fooyyeffatee tiyaatirichi kan duraa caalaa guddatee bareedina qabu daran dabalatee dhufe Isan caalaa garuu akkaatuu kaastee waltajjiin kun waltajjiin tiyaatira biyyoolessaa kun akkasuma tiyaatiroota afaan biraa waltajjii kanarratti hin agarru. Tiyaatirri afaan Oromoo yeroo dheeraadhaan booda waltajjii kanarratti argame kun dhugaa miira gammachuu guddaa uume anillee baay'een gammade. Dooktar Hayilee Fidaa fa'aa warra akka Maamuu Mazammil fa'aa aga gatii lubbuu iyyuu isaan kaffalchiisu deemaniiru. Warri kun warra tiyaatira jalqabarra tiyaatira hojjechuuf warra yaalii guddaa hojjechaa jiran. Sababni isaa sabichi afaan qaba. Afaan isaa kana gara tiyaatiraatti deebisna. ilaalcha jedhuunii jechuudha jarri kun. Hiree ta'ee akka carraa ta'ee tiyaatira guddaa sadarkaa isaa eeggate obbo Dhaabaan fa'aa dukkanaan duuba waggoota soddomii wayii dura fannatti fakkaata waltajjii guddaa kanarratti dhiyeessanii turan. San booda tiyaatiroonni afaan Oromoo muraasni waltajjii kanarra dhufaniiru garuu akka warra sanaa ifanii calaqqisanii waggoota lama sadii irra deddeebi'anii waltajjii adda addaatti agarsiifamuun hin jiru. Akkati jetti san booda tiyaatiroonni hojjenne ana dabalatee tiyaatiroonni nuun hojjenne magaalota irratti finfinnee yoo ta'e immoo galma giddugala aadaa oromooti. Waltajjii galma tiyaatira biyyoolessaa kana irratti tiyaatirri afaan oromoo dhufuun dhufuu jalqabuunsaa tokko kaka'umsa uumu kun abdii guddaadha eenyuuf nu dabalatee jechuudha.
Agarsiisni do'ii yookiin tiyaatira afaan oromoo manneen tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti murtaa'aa ta'uu kan dubbatan hirmaattonnii fi daawwattoonni ammasii tiyaatirri afaan oromoo itti fufiinsaan dhiyaachuu qaba jedhu.
Tiyaatarri afaan Oromoodhaa dhufee asirratti hojjechuusaa ana baay'ee natti tolee amma booda yeroo nuuf argamee ji'a ji'aan torbee lama lamaanii akka dhufnee asirratti hojjennu hawwiin qaba.
Haala kana waraqaa yoo ilaalte torbeetti torban guutuun tiyaatiraaf qabamaadha. Torban guutuu tiyaatiroonni hin hojjetamu. Waraqaa laaluu dandeessa. Inni kun afaanicha irratti dammaqanii aadicha irratti itti hojjetamaa jira jechuudha. afaan amaariffaatiin keessaa iyyuu. Gama keenyaan akka tikaaste sanadha. Fiilmiin galma ta'etti eebbifama achiin booda deebitee agartu. Tiyaatirri waltajjii tokko irratti hojjetama achiin booda waltajjii lammaffaa agartu. Rakkinni sun warra hojjetu bira miti. Warra hojjetu kun gatii baasee hojjeta. Maallaqa guddaa itti baasee tarii agarsiisarraa nan argadhaa laata. Hawaasni yoo jaallate jedheeti waltajjii guddaatti kan inni fidu. Yeroo sana hawaasni waltajjii sana seenee daawwatu humnan ta'uuf taanaan lammaffaa dhiyeessuudhaaf abdii dhabaa deemaa jechuudha.
Itoophiyaan biiraawi tiyaatira yoo jedhamu kan dhiibama ho'i jiraami dhiibbaa ho'i si'a. As dhufnee eeyyama argannee Oromoo kana koottaa kunis keessanii galmi kunuu keessanii jennee waamuunuuf chaalenjii guddaa ture. Haga yaannee ol nu dhufaniiranii tiyaatira jalqabaa keenya ta'uurraayyuu kan ka'e galatooma odeessi har'a nu dhufe hundaan galatooma jechuu barbaada.
Dungoo tiyaatira nu waggaa torba dura jalqabne aga dhufee giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti agarsiifamutti si'a hedduu haaromeera. Wantootni baay'een ba'anii yaada ogeessotaa fudhatanii jijjiiranii wantootni baay'een seenee haaromaa deema tiyaatirri. Sududuma shaakalamaa deemuun hojiin sun haaromfamaa deemaa jechuudha. So tiyaatirri har'as guutummaa guututti guutuudha jechuu hin qabnu. Sababni isaa hanqinoonni baay'een jiraachuu danda'u. Kana kan argu ija ogeessota tiyaatiraa fa'aa ta'uu danda'a. Ogeessota kana kana ogeessonni kun hanqina waan kanarra jiru yoo tumsan tiyaatirri kun waggoota tokkoof waggoota lamaaf itti fufee waltajjiirra turuu danda'a dheeyyaadha.
Dargaggoolee Artaa Juree hojii gaggeessaan Kushaarti Maltiimiidiyaa gareen walaabuu tiyaatira kana Oromiyaa magaalaawwan garaagaraatti biyyaan alatti akkasumas immoo as galma tiyaatiraa biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti sagantaan agarsiisuuf karoora akka qabus himee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
kanatti aansee ibsa hojmaata mana maree bakka bu'ootaa uummataa yuunaayitid isteetsiif kan mana maree bakka bu'ootaa kan mana maree murtii seeraa yookaan sanatii yuunaayitid isteetsi dhiyaata kuno.
akka damee seera baastuu mootummaa yuunaayitid isteetsitti koongirasiin seera biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba haa ta'u malee. waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantitti dhaqan xiqqaachaa dhufaniiru koongirasiin yuunaayitid isteetsi dhibbaa fi kudha saddeettaffaan bara 2023 walga'ii isaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise ansan duraatiin walitti hoolaallee koongirasiin dhibbaaf saddeettaffaan wixineewwan dhibbaaf 97 sagaltamii saddeettaffaan immoo wixineewwan dhibba lamaa fi 21 raggaasisan. dubbiin kun an dhufee poolaaraayizeeshin yookanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoon ta'in caasaa addaa qaamni koongireesii lamaan itti hojjetaniini yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa biriteen irraa madde manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame manni maree loords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaagama dhiyeessan ta'uudhaan ture. hundeessitoonni ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran biyyattiin akka koonfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabaniitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti wal dhibdeen uumameera yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon. akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seeneetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide bakka bu'iinsi waliigalaa koongireesii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhibba uume. har'aan tana seeneetiin ameerikaa miseensota dhibba qaba kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaataroota lama lamaan qabanii jechuudha manni maree immoo bakka bu'oota dhibba afurii fi soddomii shan miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara kuma dhibba torbaa fi kuma jaatamaa qabu bakka bu'a manneen maree lamaan seera baasuu sagalees kennu garuu wixinee galii dhiyeessuu waan dhiyeessu mana maree qofa wixineen seeraa mana maree kun. kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna sanbooda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. garaagarummaan barbaachisaan biraan fiilabaster waan jedhamu kunis sochii seenaatarii kamiyyuu yeroo murteefneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u oggoota dhiyoodhaasitti poolaaraayizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinooritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa. jaatama barbaachisaa jechuudha manni marichaa filannoo filabaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. waggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongireesii lamaan gara fuulduraatti itti fufuusaanii waan oolu miti.
qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka covid 19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa feesbuukii inistagiraamii fi eks irratti argachuu dandeessan iimeelii yoonuu barreessuu feetan immoo hoorn at voa niwus daat kam yoo jettan dhaamsi keessan nu dhaqqaba gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nibisuu taammiree qophii keenya gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiifte tigisti gammeeti kan isin keessummeesse antuu jubee horaati qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.